iyi mumva ni radiyo ijwi rya amerika Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa gatatu kwa bibiri na cumi n'indwi muri sitiyo ya cumi n'umunani ijwi rya amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya abarundi kenshi dushaka kwimvira iby'uno munsi gusa cyangwa ibya iby'ejo kugira ngo ntara yendiye bizaba bikwiye akenshi bipfira ngaho rero icyo tubasaba ni uko bicarana bakayaga bagurishije igitoke bakavuga bataya amahera avuyemo tuzoyakoresha gutya aba ni bamwe mu bahinga mu bijanye no kwiteza imbere babona ko ubukene imiryango ibayemwo harimo no kuba bataziganya kugira ngo biteze imbere abarongoye amadini muti babivuga ku iki ni mu kiyago c'amadini mukurikira handi hato hagati aho turabafitiye n'ibivugwa mu ikambi ya mahama ariko imbere yaho ndabona mugenzi wanje Aloise Bigirimana ashikiriye ngo atubwire yavugwa irya nino mwaramutse Aloise Mwaramutse Diane inkuru ibandanya kuvugwa ni muri Kongo aho hakurya Mushikiranganje jejwe gutangaza amakuru muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo yabwijwe rya Amerika ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba kw'abahinga babiri bishiramwe impuzamakungoni barungiswe muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo banyurujwe ku munsi w'imana gushika ubu batarabona irengero ryabo itangazo ryasohowe na leta ya Kongo ejo ku wa mbere ryavuga ko umunyamerika Michael Sharp hamwe n'umuswede Zahida Cataline hamwe n'abakongomane bane bari kumwe baguye mu byara by'abitwaje ibirwanisho bataramenyekana mu ntara ya Kasai yo hagati iyo tangazo kandi ryavuga ko abajejwe umutekano bariko bakorana n'inteko za Monisco kugira barabe ko bobaronka muri somaliya abategetsi ba somaliya batangaza ko abasuma mu mazi bafashe ubwato bw'ibitoro mu ibahari indiana babutegeka kujya ku nkengera z'intara ya puntland amakuru ijwi rya amerika ryashoboye kuronka ejo kuwa mbere nuko ubwo bwato bwari ko ibendera ry'igihugu ca Emira Arabini abategetsi bo muri iyo ntara bavuze ko bakirondera kumenya uburyo ubwo bwato bwanyurujwemwo ayandi makuru akavuga ko abantu umunani aribo banyuruje ubwo bwato bwari ko bugenda bwerekeza mu gisagara ca Ras Asayre ivyo bibaye mu gihe hari haheze imyaka itatu ubusuma nk'ubwo bw'amato bwaragabanutse muri ako karere nayo muri Ethiopia ibitigiri by'abafuye bahitanywe n'umusozi w'umwavu kumurwa mukuru Addis Abeba bigeze ku bantu bashika 60 ibimenyesha makuru muri Ethiopia byatangaje jo ku munsi wa mbere ko abashika 62 bafuye muri iryo sanganya ryabaye mu mpera z'indwi iheze mu gihe umukuru w'igisagara ca Addis Abeba Deriba Kuma we yavuze ko ari 65 bagizwe n'abana 200 hamwe n'abagore 45
arakoze Aloise Bigirimana ikamurakoze namwe bwe muri kumwe natwe kuri uno mwanya ijuru rya Amerika mukatwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri internet yacu ariyo wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no ku rubuga rwa Facebook aderesi yacu ni VOA radio yacu ikiganiro iwanyu mu ntara kishika mu ntara 18 z'igihugu c'u Burundi co kimwe no makamba atandukanye harimo ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu tubanze tunyarukire mu ikambi ya mahama abakenyezi bo mu ikambi ya mahama bijukiye cyane imyuga kandi bakiyemerera ko umukenyezi afise icakora atandukanye cyane n'abatunzwe n'ivyo bahabwa n'ishamwe gita impunzi HCR abakenyezi bakorera hamwe mu mashirahamwe bigatuma bakora vyinshi kandi bakaronka n'ababafata mu mugongo mutwo bakora harimo nko kujisha inkoko eka ibindi bakora mu vyumve muri no nkuru ya Desire Hatungimana
aho ni muri koperative ambarubegwe iri mu ikambi ya mahama aho abakenyezi mirongo ine n'indwi bagiye hamwe bashinga ishyirahamwe ryo gushona impuzu akazi kari kenshi cyane kuko aba bakenyezi bari baronse isoko ryo gushona imyambaro y'ishuri ibihumbi cumi na bine mu ntango umwe umwe wese yakora ku giti ciwe ibintu atanyungu byatanga nk'uko aba bakenyezi bavyivugira ariko bamaze kuja hamwe akarusho ni kenshi cyane dushimira imana louise ni cegera c'urongoye iyo koperative ntitwifuza icyo turya ngo tukibure ntitwifuza n'icyo kwambara ngo tukibure turibeshejeho mu tuntu dushobora gukora nyine ntiturira kimwe n'uwundi adafite icyo ariko arakora rero icyo ni ni kimwe mu byo tumaze kugira gute kumva ko natwe dufise icyo dushoboye abandi nabo mu bisanzwe badafise icyo bakora hano murazi ko baba bafise ibibazo bitandukanye ariko twebwe icyo natwe dufise amahoro ku bw'icyo nta mugambi mufise wo kuzigisha abandi umwuga wo gu- gushona Eh, umugambi turawufise kuko iki kiraga tumaze kukirangiza dufise umugambi wo gukora ibintu bitandukanye tugashyiramo n'abanyeshuri bakeneye kwiga kuko barahari babyifuza bakiga tugakora n'ibindi bintu bihuriye hamwe na koperative dushobora kujya ku masoko atandukanye bikamenyekana ko byakozwe na twebwe atari ugukora impuzu z'abanyagihugu gusa tuvuye aho bashonera twaciye tuja mu kindi kibanza kirimo abagore bajisha inkoko n'ibiseke twakiriwe n'uturirimbo duhayagiza ibyo bakora abo bagore bajisha izo nkoko be n'ibiseke bariyemerera ko uwo mwuga wabo ubafasha byinshi mu buzima bugoye bwo muri iyo kambi babamwo ariko bakanezerezwa n'uko aho bazotahira bazaba barungutse umwuga mushasha maragarita iyamuremye ni umwe muri abo bakenyezi bajisha inkoko n'ibiseke akamaro bimaze kumarira nkanje sishoboye kuza gu- kurondera inkwi ntabyo shoboye Ko- ariko iyo ndayaronse nca ngenda nkagura amakara wanashaka nabona ayasagutse nka- nkarondera ikindi kintu mpindura kuri iyi garama baduha ngaha mu nkambi kuko bi- biragoye nicyo gituma rero twa- ubu- ubu tubona ko impera n'imperuka imbere kubera turi ko turamenya ibi bintu birashobora kudufasha kugira tube turabayeho muri ubu buzima turimo hanyuma rero dusubiye iwacu turashobora no kubitwara tukavuga tuti twimukane ikoperative yacu nk'ubu koperative twashinze yitwa iyacu ariko turacyari bato twari dukeneye abadufata mu mugongo ariko ntacyo turabyishimiye Ni- tubona ko umenya integuro y'imana kuko ntitwari tuzi ko tuzogera aha indigo africa ni ishyirahamwe rifasha abanyabukorikori hano mu rwanda muri kino gihe rikaba rikorana n'amashyirahamwe mirongo ibiri n'atanu harimwo iryo mu ikambi ya mahama rosine urugeni ayirongoye mu rwanda aratwiganira ibyo bafasha abakenyezi b'i mahama twe tubigisha kuboha ukoresheje imigwegwe n'inshinge tukabigisha guteka amarangi tukanabigisha n'uburyo n'ibyo baboha design tubaha design z'uko z'ibyo baboha noneho ikindi kandi tubigisha n'uburyo bakora koperative kuko bagomba gukorera hamwe bagakora koperative so twabafashije gu- gukora koperative ejo bundi barahiye umurenge waraje hano mu nkambi urarabarahiza ikindi kandi tukabigisha uko bakora koperative uko ba- bazigama amafaranga uko bakemura ibibazo bafite muri koperative twabafashije gufungura konte kuri beka so, bakana- bakanabasha no kubika amafaranga bazakoresha mu bindi bakeneye rosine urugeni akaba amenyesha ko igikorwa cyabo kitarangirana no kubigisha ahubwo babafasha no kurondera amasoko ibyo tubahaye byose byo kuboha tubijyana muri amerika kugurishwa ni ukuvuga ngo iyo tuzanye komande ahangaha tubabwiye ngo nimubohe ibi bintu nuko tuba tuzi ko nituza kubifata barangije tubahereza amafaranga bakoreye noneho twe tugasigara turwana no gushaka isoko muri amerika mwamenya ko ku munsi wa kane w'indwi iheze igihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abagore mu ikambi ya mahama umushikiranganji ajejwe uburinganire n'iterambere ry'ingo nyirasafari esperance yaciye aboneraho akaryo ko kugurura icese inyubakwa ya kijambere abagore bazohora bakoreramwe imyuga Desire Hatungimana imahama ijwi rya Amerika urakoze desire hatunga imana turi rero ku munsi wa kabiri nk'uko mubimenyereye turabashikiriza ikiyago c'amadini aho abanyedini bavuga ico bagona ku ngorane zitandukanye dusanga mu kibano hagati mu gihugu c'u Burundi mu tuno munsi tuvuga iki haramaze igihe turonka amakuru y'uko itunganywa ry'amatungo y'umuryango ririko riracanishamwo abantu twabatumiye rero abanyedini batandukanye n'umuhinga kugira ngo bace n'ijya ico kibazo duhe rero mikro mugenzi wacu Diane Ndonse muri studio i Bujumbura yatangura twakirira abatumire bari kumwe
Diane ni nahazwe turabakengurukiye gusubira kuduha mikro hano i Bujumbura dutangure twakira abatumire bacu turi kumwe na Patiri Pierre Sangiyumva akora mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura Eh, Patiri Pierre ndabaramukije amahoro neza Eh, nakire kandi na pastori Seti Nkeshimana arongoye isengero Eglise Sainte Internationale de la Pentecôte akaba narongoye n'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini pastori Seti Nkeshimana ndabaramukije ndabaramukije nanje twakire kandi na Pierre Claver Ndumwami arongoye ikigo BBN kijejwe gufasha abikoreye ivyabo kwitunganiriza amashira hamwe Pierre Claver Ndumwami ndabaramukije kandi abakire mu kiganiro ndakuramukije kandi ndagushimiye ko wantumiye twibutse abatwumviriza ko muri ko mwumviriza ijwi rya Amerika uno munsi tukaba tuvugana ku bijyanye n'uruhara rw'amasengero mu bijyanye no gufasha imiryango mu kwitunganya mu butunzi bwabo ku neza y'iterambere ry'urugo Patiri Pierre mwebwe musanzwe isengero ryanyu Eklezia Katolika irimwo igice kinini cy'abanyagihugu ni ikintu mwitaho mu gufashisha ingo n'imiryango yego murakoze cyane ni uko itunga rya mbere mu muryango n'umuntu itunga rya mbere n'umuntu turabanza tugafashanya gutahura agateka k'umuntu agateka k'umuntu imana iba yahaye umugabo umukenyezi cyangwa umukenyezi imana iba yahaye umu- bambe umugabo imana iba yahaye umukenyezi umukenyezi imana iba yahaye umugabo agategera ko uwo muntu ari ingabire yahawe n'imana agaheza akamuha ikibanza kimukwiriye icyo ni cyo cya mbere duherako icyo rero iyo bamaze kugita- kugitahura gutegera ikibanza umwe wese afise mu rugo turaheza rero tugaca tubereka ko bagize ubugeni bazosangira vyose bazoshira hamwe vyose turaheza rero tugaca tubwira umugabo akereka umukenyezi ivyo afise vyose n'ivyo atunze n'umukenyezi iyo bishitse akaba yarabifise akavyerekana hama bakumvikana ingene bazobitunganiriza hamwe bose bari kumwe ingene bazobirondera n'ingene bazobikoresha bamaze kuronka ayo matungo barondera hari a- abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'igihugu na cyane cyane nk'abamaze kuganira n'ijwi rya Amerika bo mu ntara ya Mwaro aho hari abagabo eh, biba abakenyezi babo twovyita kwiba kuko eh, babitwara babinyegeje bakaja kugurisha bakanwa inzoga umuryango ntihagire ico u- uba ugikuyemwo abo bantu murabigisha ingene bakwiye kubana ingene bakwiye kubahiriza ubwo butunzi buke bashobora kuba bafise kuba hariho eh, abagabo biba abagore numva ko n'ibintu birenze ukwemera ariko kandi ico ni ikintu kigoye ubwa mbere hoho ntihategerezwa kubaho iki kintu ngo kwiba kuko ingirano kuyihangira ni je noba nagikoresheje kutariko Ego, kwiha umugabo agatora ibintu jewe numva ingorane ngaha ni ugusesagura ubutunzi bw'umuryango uko ni guta umurongo uyu muntu aba yataye umurongo muti none twobigisha gute musanzwe murongoye urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini ni Yego.
kuvuga yuko mushobora kuba mu- mu- urwo rwego mufasha ingene amadini akwiriye gukora ivyo bigaruka kuri inde babikora gute murafasha ayo masengero kugira ingene bakwiriye kubikora kugira bafashe abo banyagihugu kuja ku murongo icambere nagomba mvuge nuko uru rwego rwitwa organe de régulation et de conciliation de confession religieuse mu mu rurimi rw'ikinyamahanga rugiyeho vuba ruriho kuva mu, eh, mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni ukuvuga rero ntirurakora byinshi ariko turafise integuro muri izo nte- muri izo nteguro rero harimo inyigisho zo kwigisha abaserukira amadini atandukanye ngaha mu gihugu kugira ngo amadini abe akarorero mu mahoro mu mutekano mu mwumvikano mu gihugu no mu miryango izo nyigisho zo kwereka abantu ingene bakwiye kuba imboneza n'akarorero keza uhereye bihera ku muryango kuko umuryango niryo fatiro ry'iterambere ry'igihugu umwumvikano iyo imiryango idatekanye yose ibaye uko iba myinshi niko bikwira igihugu cyose ni ukuvuga rero urwo rwego turafise muri eh, muri agenda yacu inyigisho kubaja eh, kubijanye no gutunganya neza imiryango nuko amadini yitunganya neza kandi agatunganiza neza abo ajejwe nuko noba ndagarukiza ngaho reka duhe ijambo Pierre patiri Pierre ngira ikibazo hanini ngira coba ari mwebwe mwonacishura ko patiri kubera mwebwe murashikira abanyagihugu cyane bo mu ntara kuruta aya masengero ari asa n'ari mu gisagara ca Bujumbura gusa abantu nk'abo mwebwe musanzwe mubaronka ibibazo nk'ivyo bijanye n'isesagurwa ry'amatungo yo mu muryango mwebwe bisanzwe muvyakira basanzwe babitura iyo rero turiko tubategura ngo bazogire ubwo bugeni turaheza tukababwira ko uko kuba umubiri umwe atari ukuba umubiri umwe ku mibiri gusa birashika rero aho duhora tubona usanga umugabo tuvuga ahembwa nk'abafise akazi ntiyigera abwira umugore umushahara wiwe Mhm.
ugasanga hariho umugabo usanga agenda nk'ibi by'aba- abaja mu mamisiyo ntiyigera abwira umugore icyo yakuyeyo ugaca usanga aciye arondera kuza agafata umushahara w'umukenyezi akaba ari we akoresha kuri aba bakenyezi nabo babarimyi ba ruguru ugasanga umukenyezi yirirwa ararima wenyene umugabo yirirwa aritemberera mugabo igitoki cera niwe aja guca uwo mugabo Mhm.
imirima yera niwe asoroma agashora ku isoko icyo gihe rero aba ariko ararengera akarimba umuryango aba ariko ararenganya uwo muryango rero icyo tubasaba ni uko bicarana bakayaga eh, bagurishije igitoke bakavuga bataye amahera avuyemo tuzoyakoresha gutya bagiye kurima bakavuga bati kugira turime neza imbuto tuzozikura he ni bande bazorima dukeneye gutabira i- i- i- ibyo gukoresha tuzobikura he bakabiyagira hamwe bageze kwimbura bakimburira hamwe ku neza y'umuryango Eh, uko rero niko tubigisha kugira bagende batahura ko abubakanye babumwe muri vyose ivyo bimbuye murabigisha ingene bakwiye kuvyitunganyamo kugira ngo urugo rushobore gutera imbere yego cane turababwira abagiye kugira ubugeni babeho uno munsi abasanzwe abamaze kugira ubugeni baba basanzwe bari mu rugo bamaze no kuja muri izo ngeso zo gusesagura amatungo y'umuryango nabo abo tubafasha kugaruka mu nzira y'ukuri mu nzira yo abamaze guta umurongo ariko turabasigurira tukabereka ko biyumviye kwibaruka umwana umwana azokenera kwiga umwana azokenera kuja kwa muganga baca batangura rero kuraba amatungo bari bafise muri uwo mwanya barondeye umwana gaca barondera nimba bafise igitungwa bakongereza kugira bazoshobore kuronka ibitunga uwo mwana bafise imirima bakaraba hama ata bundi buryo bafise bakaraba ikintu bakora cunganira umuryango bashobora kudandaza irengarenga nko ngaho i bujumbura bashobora kudandaza itomate nko ngaho i bujumbura umugara ashobora kugenda akirirwa ararima akirirwa arakorera abantu akaba mu maso Reka duhe ijambo.
amahera aronse akazana mu rugo ego reka duhe ijambo uno muhinga nawe muri ivyo mwariko muravuga eh, Pierre Claver Ndumwami aba uko kuntu eh, Patiri Pierre yariko aravuga yuko aba bafasha abanyagihugu aribo bakirisu babo ingene bakwiye kwitunganya ku- mu butunzi basanzwe bafise kugira ngo ntibabusesagure ni ikintu mubona abanyagihugu bashoboye ubwabo bashoboye gukora canke amasengero ashoboye kubi- kubafasha Ego eh, amasengero by'ukuri arafise ico afashije muri ivyo nukuri imiryango irakwiye kwigishwa umwimbu utumbereye isoko umwimbu wunguka niho wa mugabo yaro- yasha- ya- ya- niyashora dukeyi ega nawe nyine abakeneye agacupa abakeneye kujya mu bandi mugabo ntiyoca afata kuri tumwe nyene eh, u- aba- umuryango woriye ngo ari twashora ngo hama abandi basigare Mm.
bi- bishwe n'inzara ni kuvuga yuko bakwiye kugwiza umwimbu kugira baronke n'utwo bashora ko kugira ngo baronke utwo baguramo agacupa Ego.
n'utwo eh, bagurisha kugira ngo biteze imbere bikenure mu bindi biteze imbere ba- ba- ba- bagura imi- imidu- bagura amakinga bagura amamoto bagura imiduga yega abantu batera imbere niko- bag- banika abana baku- abana babo ku ishuri niho uva muri hahandi wa- twamye muri bwa bukene twamamwo uta mwana ag- agiye ku ishuri ngo a- ejo azoja im- ejo imbere yiga amashuri azane eh, wundi mwimbu wumva twama turi mu bukene Eh, muravuze ko uh, umuntu ashobora kugura imodoka n'umurimyi hariya ku mutumba uh, Yego ashobora gutera cane.
imbere muri ibyo akagura Yego imodoka cyane ahera ku ikaziye adandaza ahera kuri tomate nkuko babivuze cyangwa irengarenga ahama akajya ku ikinga ahama akajya ku, ku imoto n'ikinga arayishikira bavuga ngo ngo izo zibika zari amagi ariko biva ngene umuntu nkuko mwabivuze atu- bwa mbere yimbuye muri mwimbu mwinshi kandi akawutunganya hama akabona akabona imbere akabona akazoza kenshi du turima cyangwa tukorora twiravye uno munsi canke je turaba imbere ngo tubone yuko zotera imbere mu myaka itanu mu myaka cumi iri imbere twe abarundi kenshi dushaka kwiyumvira ivy'uno munsi gusa canke ivya- ivy'ejo kugira ngo naraye ndiye bizoba bikwiye Ake- ahenshi bipfira ngaho
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mm, pati nda- eh, ndabagarukanye ko ikibazo eh, ni- mu- ni- murabona yuko bishoboka mu mu- mu bakirisu banyu mwebwe nk'abarongoye amasengero murabona ko bikunda birashoboka cyane rwose icya mbere ni uko umuntu atahura neza ko imana yamuhaye ibikwiye imana yaraduhaye ubwenge iduha umutima iduha n'amaboko iyo umuntu rero akoresheje ubwo bwenge agakoresha n'umutima wo kubitunganya neza Ni kuvuga abo Agakoresha bitahura n'amaboko biciye mu butumwa akitanga.
mutanga.
Eh, akitanga nuko tubivuze araheza akagenda agakora rero aba bahinga rero bagaca bamwereka ingene arimye ashobora gutabira n'imbuto ashobora gukoresha bagaca bamwereka ingene ivyo yimbuye ashobora gukuramo ivyo agurisha n'ibindi bitunga umuryango agaca akoresha umutima ubwenge n'amaboko akabandanya akora hariyo abantu batanguriye ku tuntu dutoya ubu bubatse amazu akomeye ngaho i bujumbura bamaze kugura imiduga barihira abantu benshi ishuri bafasha abagowe benshi batanguye buke buke ni uko umuntu rero amenya iby'imana yamuhaye akoresha ubwenge umutima n'amaboko Mm, ni kuvuga batanga iby'ubwenge namwe mugatanga iby'imwemu kugira ngo bifashanye birajana twe tubitanga byose ababongereza ubuhinga
Ego, nu- ngira- ngira ngo urumva umwe wese n'akazi kiwe akazi ka- k'abamenyeshamana n'ukuri eh, k'abapadiri n'abapasitori karakomeye cyane mu gu- mu kugira ngo imitima y'abantu itekane mugira bamenye eh, i- ikizira eh, bamenye eh, ngene u- u- batoja mu buhumbu n'ibindi mugabo eh, ahanini bigaruka hahandi umwimbu ubwenge bwo gutunganya no gutegura no kurabuta imbangeze hehe ndabyo aho naringiye ubundi buhinga nabwo nyine bukenewe Eh, pastori seti nkeshimana n'ugaruka hahandi yuko ahanini muri kuri urwo rwego eh, umurongo w'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini muri uko gutunganya amadini murakorana n'aba bahinga murabaha ikibanza kugira ngo babafashe muri ibyo bikorwa byo kwiteza imbere ku banyagihugu Ego cyane na cyane cyane mu kudasesagura amatungo yo mu rugo ibijanye n'iterambere ry'umuryango ryubakiye ku kudasesagura numva ko turabambere bo kuvyigisha amadini niyo ya mbere afise uruhara rukomeye rwo gutanga iyo nyigisho ishika ku mutima Mm, uno musi none m- mwavuze ko urwo rwego rusa n'uko ari rushasha Eh, ni kuvuga ko nta bikorwa muratangura gushiraho turacari mu- kuri kuri kirya bita planification turacariko turategura ubumenyi buke bwo kwitunganya amatungo y'umuryango bwo gutunganya neza amatungo y'umuryango coba kirimwo mu bishobora gutuma abantu badashobora kwiteza imbere murakoze Sinzi- cyane muri ekereziya cyangwa hariya tubaye biraboneka cyane rwose ubukene burimo mu bintu bituma abantu badatera imbere no kutamenya gutunganya na bikeyi bafise uwo muhinga arashobora kubitubwira neza ubukene arabizi canke neza.
gusesagura Eh, ugusesagura bica bizana ubukene cyangwa kuba bari mu bukene nyine umuntu agasanga ntagira aho atangurira kugira ashobore kwiteza imbere ari umuntu asanzwe asesagura ubwo bukene ubwo ntibugumaho niyo yokwiyumvira kubutuza nicyo gituma navuze ko twigisha umuntu gukoresha ubwenge Eh.
yego yahawe n'imana hama mwebwe namwe abahinga Pierre Cravende w'umwami mwebwe ntimwumve ko gishobora kuba gituma abantu badashobora ku niyo yoba akenye aguma muri ubwo bukene nimba asanzwe ara- asesagura amatungo yiwe bike ashobora kuba afise urumva gusesagura ni kimwe mugabo kutimbura bikwiye naho ni kindi twebwe tuba tuti mbega ndabasubije inyuma Ego.
gusesagura twovyita gute ko twagumye Gusesagura, dukoresha iryo jambo urakoze gusesagura ni igihe ufise umwimbu sivyo ugasanga ukoresha mu bintu bita- bidatera udatuma- bitagutuma utera imbere nkuko yavuze pasitori urabona ufise eh, eh, u- u- u- am- amahera y'ibihumbi bitanu utagiye ngo uyagurire za nkoko zirya ibyo zirya cyangwa ngo uzane ubwatsi bwa za ntama cyangwa impene ukayagura i- icupa ry'urwagwa cyangwa naho yagura impuzu y'umugore urumva uba ubwiye mu mu cyo twita depense de consommation mu gifa- mu gifaransa Mhm.
mugabo igihambaye iyo mu kirundi udasesaguye ni kuvuga kurya ni gushira ukurya amafaranga.
ni u- ni u- ni u- ni ukubaho ni ukwi- ni u- ni ukwi- ni u- ni ukubaho nyine umuntu akajya akakoresha amafaranga a- mu kintu kitamu- kitunguka wowe ufashe umushahara wawe uko ungana kose nawe ibihumbi ibihumbi ijana ucifata ijana ukabishira mu byo kubaho ukagura impuzu ukafungura ugashyiramo insanzu mu modoka yawe niba uyifise urumva yego si gusesagura byo kuvuga ngo mugabo ntacu wabitse gituma uvuga uti mbege joho ni ugusesagura igihe utiyumviriye jo umunyagihugu arafise icyo yokora ku buryo ashobora kuvuga ati ndabitse nkoresha iki yokora iki neza cyane none ntihakubwiye akararo k'inkoko ugira umuswi w'inkoko ugura amahera menshi ni ibihumbi bibiri ngirango cyangwa bitatu hari umuntu yobora ibihumbi bibiri cyangwa bitatu mugaya yaronse akaca yanywa urwagwa ntayagure umuswi kandi awubungabunge awame hafi urumva abasesagura twebwe tuti rero ni ukuri ikibazo wabagije gusesagura cyangwa kudatunganya neza ibyo ufise niyo ntandaro y'ubukene nicyo ituma twama mu bukene kugura uva mu bukene ufata dukeyi ukatugira utu ndatubitse ndadushyize impande kugira ndabe kazoza kandi bidahanitse hari abantu babivamwe rega yaguye akarorero hari usanga yari afise inka imwe ugaca arayigurisha akaguza itongo gutyo gutyo akaduga umwaka ukurikira akaduga kandi hama ibyo bindi nabyo ko no kwambara no kunywa iryo cupa mwavuze bikenewe ni hehe ubutunzi bwabugera ibyo biva ku nyungu dufate warafashe umwaka ukuti ndarungutse ibihumbi amajana atanu e ntitubona ko mirongo itanu wikenura utuntu tumwe tumwe mu majambo make muti n'ufise ibihumbi bitanu cyangwa n'ushobora kunguka ibihumbi bibiri ashobora kugira ashobora kwiteza imbere yego
mwebwe abarongoye amasengero mu kurangiza kino kiganiro murabona yuko mwebwe ingufu zanyu murabona ko zishobora kugira icyo zihinduye mu banyagihugu aribo bakirisi umusanzu murongoye muri ibyo bijyanye no kubarinda gusesagura amatungo yabo bagashobora kwiteza imbere yego murakoze cyane mu kanya mwari mwavuze ijambo rikomeye muti ubumenyi buke ubumenyi ni intango y'iterambere aba bantu basesagura ba bantu twahereye ko tuvuga bagenda bagatora ibintu mu muryango bakagenda kubyonona isoko ya byose ni ukutamenya babuze ubumenyi icyo ni ukwita mu gifaransa inyohanse ni ukuvuga ntazi ko ariko arasesagura igikorwa rero amashengero n'amadini twokora kandi tugiye guhagurukira ni uko abantu bigishwa bakabwirwa uko bakwiye gutunganya ibyabo bafite mu miryango kandi bakerekwa n'inyungu abantu benshi barahusha inzira y'ukuri kubera batabona inyungu umuryango niyo soko y'iterambere imiryango idateye imbere biragoye ko n'igihugu itera imbere imiryango ariko ni mwebwe pasito kuko mwebwe murigenga amasengero yose arigenga muri uko kwigenga ubwo umwe wese nakwiye gushyiramo ingufu ziwe agashyiramo akarenge kiwe kugira ngo abikore umwe umwe wese arigenga ariko kandi n'ubwo umwe umwe wese yigenga arafise ikimugera arafise icyo yiyemeje arafise icyo yasezeranye ati jewe nzokora iki idini ryose ringaha mu gihugu riza rivuga iterambere ryaje rivuga iterambere rivuga iterambere kandi ikintu duhuriye ko bikomeye tuvuga amahoro tuvuga urukundo tuvuga ko imiryango itekana ibyo turabihuriye ko ndibaza ko atadini mu gihugu cy'u Burundi ririho rivuga ibinyuranye n'amahoro n'urukundo n'iterambere hanyuma rero icyo gukora ni icy'uko habaho guhura cyane hagati y'aba barongozi kandi hari amashyirahamwe menshi yabitanguye abarongozi b'amadini barahura hari amashyirahamwe duhuriramo tukavugana ni ukuvuga rero ibibazo biza birabaho biraza mu kubitorera umuti ni ukujya hamwe tukavugana ingene twobikora twese umwe aho aherereye muri bwa bwigenge tugahuza umugambi tugahuza intumbero
hakaba ari rero nongaha duce dusozerera ikiganiro cacu wanyu mu ntara cuno musi arakoze Diane Ndonse n'abatumire biwe bari kumwe muri studio Bujumbura arakoze Innocent Kimenyi yegeranije ano majwi na ingenieur yashikanye aho iwanyu Diane nahazwe tuzoswejo aho twatanguriye ico mbaye ndababwira nuko tuzobabwira ku ngwara ya mbandakara